mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari mu buganda mu karere ka kisoro na mwebwe mu twumvira aho mwe mutwumva atankomanzi ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni ukuvuga mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi rya amerika ikaze ku makuru yo kuri ino saha muri kumwe na oriane itangishaka amakungu no munsi yahimbaje umunsi wahariwe umukenyezi uyu munsi busanzwe ubutunzi bw'abakenyezi bikorera utwabo mu rwanda wifashe gute
yewe ntabwo njya nkwizihiriza kuko rwose ntabwo ubushobozi bwo gukora ikirori ntabwo mba mfite ndumva ari umunsi nk'iyindi ntabwo n'uwo munsi tunawizihiza rwose twihera mu buzima bw'uburibwe bw'ubukene rwose n'ibindi twiberamo ibyo kumenya ayo matariki ntabwo tuba tujya tuyamenya
abo ni bamwe mu bakenyezi mu rwanda babeshejweho n'urudandazwa ruto ruto abanyagihugu bari bamaze iminsi badashobora guhunga bava mu bice bimaze iminsi byugariwe n'uburusiya muri ukraine bashoboye guhunga mu karere k'ibiyaga binini bya afurika umuhungu wa perezida wa uganda yafashe akaruhuko ko mu zabukuru mu gisirikare aya makuru n'ayandi menshi turabafitiye ni mu kanya komiseri mukuru w'agateka kazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu yatangaje ko kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe ibintu byarushijeho kuba bibi mu buraruko bwa etiyopiya yavuze ko ibiro byiwe byakiriye raporo y'ihohoterwa ritandukanye ririmo gufata ku nguvu n'ibitero bikoreshejwe indege z'intambara ku banyagihugu ni nkuru tubaza mugenzi wacu Geoffrey mutagoma Michel Bachelet yabwiye umuryango w'abibumbye ko abakozi b'ibiro bye babaruye abantu bagera kuri magana atatu na bane bapfuye abandi magana atatu na mirongo irindwi na batatu bakomerekeye mu bitero bikoreshejwe indege bigaragara ko byakozwe n'ingabo za Ethiopia mu turere twa Tigray na Afar leta ya Ethiopia yakomeje guhakana ibyo ishinjwa byo kwibasira abasivili muri iyi ntambara imaze amezi cumi n'atandatu ishyamiranyije ingabo z'icyo gihugu nk'izigometse ku butegetsi mu ntara ya Tigray zitwa Tigray People's Liberation Front TPLF mu rurimi rw'icyongereza intumwa ya Ethiopia mu muryango w'abibumbye Mahlet Hailu Gwadey yahakanye ibyatangajwe na Michel Bachelet avuga ko binyuranye n'ukuri kw'ibiri muri icyo gihugu kandi ko cyubahiriza amahame yacyo n'amahame mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu umuvugizi w'ingabo za Ethiopia Colonel Kenneth Adne n'umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu Regis Tulu ntibahise bagira icyo bavuga kuri iyo ngingo
urakoze Geoffrey abasivile bari mu bice bimwe vya Ukraine vyugariwe n'ingabo n'abasirikare b'Uburusiya bashoboye kubivamwo kuri uyu wa kabiri bahunze bari muri za bus abandi bagenda n'amaguru mu gihe c'agahengwe katanzwe n'abagwana uh, turashaka kumwe na Geoffrey Mutagoma bamwe mu bashoboye kuhava bari baturutse mu mujyi wa Sami umaze guterwa n'indege z'abarusiya zimishamwe urusasu rwahitanye abasivile byibuze makumyabiri n'umwe nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bwo muri Ukraine abandi bagaragaye bava mu mujyi wa Irpin hafi ya Kiev umurwa mukuru wa Ukraine Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko iri bwongera amayira abasivili bashobora kunyuramo bahunga mu mujyi wa Chernihiv, Kharkiv na Mariupol mu byumweru bibiri bishize ahandi hose abasivili bagerageje kunyura bahunga intambara muri Ukraine harimwo no mu mujyi wa Mariupol bagubwaga gitumo n'ibitero by'ingabo z'Uburusiya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba kuri uyu wa kabiri yashinje Uburusiya gufata bunyago abaturage bagera ku bihumbi magana atatu mu mujyi wa Mariupol babuza abakozi b'ubutabazi kubahungisha.
arakoze mugenzi wacu kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru yose yagezweho hirya n'ino ku isi muheje kuyashikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma ayandi nawe mushobora kuyankwa kuri site yacu internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu com adresi yacu ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turabandanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuje mu buganda umuhungu wa perezida wa uganda yoweri kaguta museveni lieutenant general muhozi kainerugaba eh, yakukurutse mu gisirikare cya uganda yari amazemo imyaka mirongo ibiri n'umunani ni inkuru ya mugenzi wacu diane ninahazwe mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa twitter lieutenant general muhozi kainerugaba yanditse ati inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani ndi mu ntwazangabo zisumba ubutwari n'ubuhizi izindi zose zo ku isi ndanezerejwe no kubamenyesha ko ntanguye akaruhuko k'abakambwe jewe na bagenzi banje twashitse kuri vyinshi urukundo n'icubahiro nivyo vyonyene mfitiye abapfasoni n'abashingantahe bitangira umunsi ku yundi uganda mu vyiza bakora ubutumwa bw'umuhungu wa perezida wa uganda yoweri kaguta museveni bwakurikiwe n'ibibazo byinshi by'abakurikira amakuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi aho benshi bagiye bavuga ko akukurutse mu ntumbero yo kwitegura ngo azusubirire se wiwe museveni w'imyaka mirongo irindwi n'indwi akaba amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ategeka uganda Lieutenant General Muhozi Kainerugaba akukurutse mu gisirikare ca Uganda afise imyaka mirongo ine n'indwi y'amavuko gusa. Aha amategeko agenga igisirikare ca Uganda akabatomora ko umusoda wese afise ipete ryo kuva ku musu lieutenant kugera ku mugeneral aramutse avyifuza afise uburenganzira bwo gusaba kuja mu karuhuko k'ivya gisirikare inyuma y'imyaka cumi n'ine y'akazi. Lieutenant General Muhozi ntiyatangaje igituma ahagaritse amabanga yiwe ya gisirikare gisirikare ni ingingo ariko atangaje inyuma y'iminsi amaze aboneka ku rubuga rwa twitter yandika ubutumwa abasesanguzi bemeza ko burimwo ugutegura inzira n'ubuzima bwa politike biba yimirije gutangura muri ubwo butumwa harimwo ubwo yandika yerekana ko ashigikiye perezida w'u rwanda yita my uncle ni ukuvuga marume canke data wacu mu kirundi mu butumwa bwa hagufi harimo nk'ubwo yanditse agabisha uwo wese yuhirahira akagirira nabi perezida w'u rwanda paul kagame agira ati abagwanya anko wanje bokwitonda mu bundi yanditse uno munsi amasahane imbere y'uko atangaza ibyo gukukuruka kwiwe mu gisirikare cya uganda yanditse ati afande kagame ni intwari lieutenant general muhuzi kugera ino saha yari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri uganda akukurutse inyuma y'aho mu mpera z'ukwezi kwa mbere akoze urugendo rw'umunsi umwe mu rwanda muri urwo rugendo yabonanye na perezida w'ico gihugu paul kagame baganira ku mubano wa uganda n'u rwanda haheze imyaka itandatu uri mu icuka kibi yaheruka kandi kuja kuraba perezida wa kenya yongera yakira na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo muri uganda kugera ino saha ntaco igisirikare ca uganda kiratangaza ku vyo gukukuruka kwa lieutenant general muhozi kanerugaba nta nico kandi muhozi ubwiwe aratangaza ku bimuvugwa ko ko yoba akukurutse kugira ngo yitegurire kuzohava asubirira se wiwe umuperezida wa mbere amaze imyaka myinshi ku butegetsi mu karere ka afurika y'ubuseruko urakoze cyane diane nini ntazo kuri iyo nkuru Irushanwa nyafurika rya basketball bar rirabandanya i Dakar muri Senegal. Radiyo Ijwi ry'Amerika yiyemeje kuza irabashikiriza iryo rushanwa cyane cyane imikino ya ekipe y'u Rwanda REG mu gihe iriko iraba. Ekipe REG izokina mu mikino wa kabiri wo kuri uyu wa gatatu saa moya n'igice ku mugoroba. Niyo mpamvu kuri uyu wa gatatu mutazokumva amakuru yacu yo kuri iyo saha tubaye turabibamenyesha murakoze ahubwo mu muzokurikire abanyamakuru bacu babagezeho umukino wa reg ihangane na ihanganye na slack yo muri guinea Andi naho kuri uno munsi amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umupfasoni ijwi rya Amerika ryahisemwo kugendera bamwe mu bagore basanzwe babeshejweho n'urudandazwa ruto ruto mu Rwanda abavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi bamubwiye ko ikiza ca virus ya corona catumye casubije inyuma nako casubije inyuma ibintu vyabo
ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu byabereye i gakenke mu majyaruguru y'igihugu kuri iyi nshuro abagore bagera ku bihumbi bitatu bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka bahawe inkunga nyuma y'uko ubucuruzi bwabo busubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda hari n'abandi bagore bagaragaza ko batabasha gukora ibirori kubera ko bugarijwe n'ubukene yewe ntabwo njyewe njya nkwizihiza kuko rwose ntabwo ubushobozi bwo gukora ikirori ha- ntabwo mba mfite njyewe njya bisanzwe nk'uko nari nsanzwe njya na- nta birenze mbifata nk'iminsi isanzwe si abagore kuri njyewe rwose ndumva ari umunsi nk'iyindi ntabwo n'uwo munsi tunawizihiza rwose no kuba umuntu aryohewe no kuba umugore nta n'ibyo tuzi si tuzi n'uko bikora bivuga ngo umunsi w'umugore umuntu yitwa umugore kuko afite umugabo twebwe rero abenshi turinda ukina n'abagabo twigirira ubwo rero umunsi w'umugore ntabwo ngewe nk'uha agaciro pe twibera mu buzima bw'uburibwe bw'ubukene rwose ni ibintu twiberamo ibyo kumenya ayo matariki ntabwo tuba tujya tuyamenya aba bagore bumvikanisha ko nubwo ibyo bakoze byahombejwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bamazemo imyaka ibiri kuri ubu hiyongeraho izamuka ry'ibiciro byagabanije na duke babonaga idahenze n'umugari n'umunyu ari ibyera mu rwanda byaba ari ibiva hanze byose byarahenze twatungwa n'inyanya n'intuza n'ubugari byarahenze reba nk'isukari urugero isukari igeze ku cyatanu umuntu ubasha gukorera icyatanu ku munsi ni bakeya pe amakara nk'ubu ngubu mu mufuka w'amakara ugeze ku bihumbi cumi na bitatu ubu se wenda tuvuge yuko ikibazo ibituruka hanze wenda byo twavuga ko biterwa n'iriya ntambara iri mu bihugu byo hanze ariko se n'amakara ya- wi- aturuka hanze ko ari ikibazo dufite reba nk- nka biswi biswi yageze ku ijana na makumyabiri ni ikibazo twayiguraga tukayihoresha abana iyaguraga mirongo itanu ubu ngubu iri kugura mirongo irindwi urumva atari ikibazo hari ikindi cyiciro cy'abagore bemeza ko umunsi wabo bawijije neza nyuma y'aho bahawe inkunga yo kuzahura ubucuruzi bwabo bwari bwasubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda ubu nibwo twari turimo kuzanzamuka korona kubera ko iri kurangira ariko ubundi ntabwo byari byoroshye am- n'imari zari zaranabuze kuko tuba dufite ibishoro bikeya cyane cyane abadamu ubwo rero wabaga ufite amafaranga ukaba wajya gushaka imari ahandi hari ikigega cyagiyeho abantu bari bafite ubucuruzi buciriritse cyabagezeho eee cyatugezeho n'ukuvuga ngo nawe baraguhaye eee nta kibazo meze neza we barakubise ariko hagize aha- ha- bashyizeho ikigega cyafashije abantu ubu nta kibazo ni sava ikibazo cy'ibiciro ku masoko yo mu rwanda ntigihangayikishije abakora uturimo duciriritse bonyine hashize iminsi humvikana hirya no hino mu bitangazamakuru impungenge z'izamuka ry'ibiciro minisitiri ushinzwe ubucuruzi mu rwanda habyarimana beata aherutse gutangaza ko nubwo hari ibiciro byazamutse kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko harimo no kugaragara abacuruzi babyihisha inyuma bakazamura ibiciro by'ibihingirwa mu rwanda hakaba cyokoze nanone ibindi wumva abantu ngo ibiciro byazamutse ariko mu buryo wumva budasobanutse kuko iyo uvuze uti ibijumba ntabwo tumiza ibijumba hanze tubyeza hano hari abajya bavuga bati igiciro cy'akawunga cyazamutse ariko turi mu gihe cy'umweru w'ibigori icyo gihe rero tubifata nk'abacuruzi bashaka kugira ngo bafatirane abaguzi nubwo hari ibiba byazamutse ntabwo aba ari byose ariko hari igihe umuntu ashaka kugira ngo afatirane abantu avuga ati ibintu byacitse ariko icyo gihe ntabwo byavuga ngo bihinduye eh, igiciro cy'amakara kuko amakara ntabwo tuyavana hanze aho nk'igihe tubona nk'umucuruzi wifuza kugira ngo afatire mu rusaku avuga nabyo byazamutse ariko bidahuye usibye kuremera abagore bakoraga ubucuruzi bwahombejwe na covid cumi n'icyenda uyu munsi kandi hanahembwe abana b'abakobwa bo mu murenge wa mahama mu karere ka kirehe bagaragaje impano zinyuranye mu mikino umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe ku nshuro ya mirongo ine na karindwi mu rwanda insanganyamatsiko iragira iti uburinganire n'ubwuzuzanye mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Murakoze cyane yasomta kuri iyo nkuru dukubitire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abagore baharugwa mu bihumbi mu gisagara cya Uvira bahimbaje umunsi wabahariwe basabira amahoro bagenzi babo bo mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga ah, bageramiwe n'ibibazo by'intambara umumenyeshamakuru wacu Vedaste Ngabo ya- yadukurikiraniye iyi nkuru aradushikiriza kimwe n'abandi bagore batuye hirya no hino muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagore b'ingeri zitandukanye batuye mu mujyi wa uvira bizihije umunsi mukuru w'umugore aho bari bateraniye kuri meri y'uyu mujyi binyuze mu ndirimbo imivugo ikinamico ndetse n'amagambo abagore bagiye bafata bagarutse ku kibazo cy'umutekano muke wibasira abagore bari mu turere turimo intambara twa fizi uvira na mwenga malini kilaponga ni umuyobozi uhagarariye abagore muri uvira avuga yuko uyu munsi atari umunsi wo kwishima ngo abagore banywe inzoga ahubwo ko ari umunsi wo gutekereza ku mutekano w'abandi bagore bugarijwe n'ibibazo by'intambara yagize ati hali ya usalama sio nzuri kwa wanawake juu kunakuwa wanawake wenye umutekano si mwiza w'abagore hari abagore bahunze bava binembwe abandi bahunga bava ibijumba aho bari bose babayeho nabi yavuze ko badafite aho barara heza barara hasi kandi ko badafite ibyo bagaburira abana yagaragaje ko iyo habaye intambara abagore aribo bapfa abandi bagapfakara ibibazo by'umutekano muke byagarutsweho muri uyu munsi mukuru w'umugore bishimangirwa nanone na zimwe mu mpunzi z'abarundi zaje kwizihiza uyu munsi mukuru zivuye mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira ubu buryo bugiye kuko uratembera mu ibarabara sana byangombwa batana byangombwa ngo ahangwa abanyene ngo nibo bariko barifasha abanyarwanda ngo kurwana hariya haruguru kuba ibyo nyine abarefuje muri ino minsi umutekano vurema ni muke ikibazo mu nkambi vurema umutekano ni muke bivanye n'imigwanire ikiraba muri iyi kongo
umunsi mukuru usanga tumeze neza ariko ikibazo dufise ni cy'uko turiko turataka ati nibaducure tureke kuguma duhonyangwa twitwa impunzi tugende mu gihugu cy'amavukiro kuko ntaho urupfu rutari kijya twahunze n'ubu naho tuzogisigira n'ubu kiracyari ahandi bamwe dutahe tureke kuguma dufatwa bunyamaswa umuyobozi w'umujyi wa uvira kiza muhato wari witabiriye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore yasabye abagore kwitandukanya n'ivangura rishingiye ku moko rimaze gufata intera ikomeye muri uvira usibye ubutumwa bw'amahoro bwagiye bugarukwaho muri ibi birori hanatanzwe n'ubutumwa bwo kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwatanzwe n'inzego zirimo iza aseri n'abashinzwe ibidukikije bagiye bakangurira abagore gutera ibiti Vedaste Ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'Amerika ubuvira mutara kivuye
urande barara igira hirya ariko mada hererwa kwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe musekasi ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda urashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigeze kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye Mumaneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Gloria.
radiyo ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro birabandanya bamwe mu banyagihugu bo mu rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakaburira irengero n'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu arabyemeza akarorero ni african australian advocacy center mu kwezi kwa gatandatu wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umukuru wayo noel zihambawe Zi- zihabamwe murantunga noel zihabamwe afatanyije na australian human rights institute batanze ikirego muri onu uh, ibiro bya oni byitwa un working group on enforced and involuntary disappearance arondera bene wabo uh, babiri jean nsengimana na antoine zihabamwe eh, bazimiye mu rwanda ku buryo butasobanutse kuva muri bibiri na cumi n'icyenda yavuganye na mugenzi wacu thomas kamirindi ku kibazo cy'abantu bazimira mu rwanda muri rusange nibyo koko samukabya nkuru ibura ry'abantu kuzimira kw'abantu mu rwanda birahari hari ibimenyetso bigaragaza ijana ku ijana kuko nk'uko mukanya bivuze ntabwo hari ama reka wenda natanga urugero rwa hasi ah, hari amaraporo menshi n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ah, yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva leta iriho ubu ngubu yafata ubutegetsi Ah, ndaguha nk'urugero hari raporo ihari ni na facebook cyangwa ishobora kugaragara kuri online yerekana wenda nk'urugero rwa hasi ko hagati ya mirongo icyenda na karindwi n'icyenda n'icyenda no, hagati y'icyenda na gatanu n'icyenda n'icyenda hari impunzi z'abanyarwanda zirenze ibihumbi magana atanu zahungutse zivuye muri congo noneho hagati y'iyo myaka nk'uko bivuze iyo mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda n'icyenda muri izo mpunzi uko ari ibihumbi magana atanu ibigeze umwakire yabo cyangwa hafi ubwo ni Ikemwe cya kabiri.
birenze magana mirongo itanu yego ah, baburiwe irengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka noneho nawe rero mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye bazimiye gute noneho rero nyine m- ibyo nitagaho ko uh, i- ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo angutaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hasi nanjye koko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ah, bakuru banjye babiri ndagira ngo gusa gatoya ntabwo ari barumuna banjye ni bakuru banjye babiri Ah, bakuwe mu modoka hariya hano rwose berekeza bajyaga za Ka- za karangazi babakuramo bamaze kubakuramo babwira uwari ubatwaye ubwo ni wari ni shoferi watwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda ibihumbi na cumi n'icyenda kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye
nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na australian human rights institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa african australian advocacy center mutanga ikirego muri loni ubu ngubu bigeze hehe nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatinze mu nzira zishoboka zose byabaye ngombwa ko dutanga ikirego ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize Ah, muri muri un mu rwego rushinzwe ababuze irengero ah, twakwita mu magambo ahinnye wgib cyangwa working on force or involuntary disappearances Ah, no- tu- dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bagitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwa- mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu bari mu kwa cyenda ah, igihe haba ha un yateranye ah, urwo rwego rushinzwe abarebwa irengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika
bifatika by'uko ha- hagomba kubaho ah, ah, investigation Ah, noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe abarebwa irengero eh, ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ry'abakuru banjye u rwanda rwarabikoze hanyuma ubwo- uyu mwaka dutangiye umu- umu- ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo Ah, bavuga yuko ngo hakozwe hakozwe ngo bakoze inve- bakoze investigation Ah, none ngo icyegeranyo batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri uganda ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero niyo nyikizo ku muntu wese uboneza irengero mu gihugu hanyuma hakaba undi munywanyi w'ijwi rya amerika witwa bizimungu jean de dieu nawe yanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika ati ntimukabeshyere igihugu cyacu abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye noneho uwimana denis aramusubiza ati kuki abanyarwanda abany- abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye kunenga leta ni amahire kuri yo kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje kubarigisa ntibikemura ibibazo nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo wavu- watuvugaho ziha bamwe Wa- nk'uwo uvuga ngo freedom ati uyu munsi ni njyewe ejo ni uwo nguwo nibyo kuko nanjye namubwiye kare Ah, abandi kandi nk'uwo nanyo mbabwire nongere mbisubiremo ah, ko mu rwanda ikibazo cy'irigishwa ry'abantu cyangwa ah, kubanyuruza kirahari Ah, kandi tugomba kubyemera ni nacyo kibazo ubu gihari uretse ko mu bushakashatsi ah, no mu nyito zayo bavuga yuko mu buryo bwa mbere bwo gu- bwo bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu ba- ah, kiba gihari igihugu kibikora nu- ni izo nyito bagenda bavu- bavu- bavu- babeshya bavuga yuko ngo ngo abantu ngo ngo barabeshya ngo nta bantu ngo baburirwa irengero barabeshya ngo ngo abantu kuba baragiye muri uganda So, ah, komantere nk'izo zo kuri njye wagira ngo ubwire yuko abantu bavuga yuko nta bantu baburirwa irengero mu gihugu ni abantu birengagiza ikibazo bazi nta barode nshinga ahubwo ahubwo nibo babyemeza ko ikibazo cyo mu rwanda gihari ah, kiba ry'abantu nk'ubu uri kuvuga ati wavuze ati abazungu ba- igihugu ni nyabagendwa undi ati ni nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ah, ntabwo ari nyabagendwa ubwo ni urugero rwiza ndagira ngo nguhe n'urundi rugero ah, hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu mu- inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse cyangwa ajya kuvuga ngo umuntu ngo ngo hari umuntu ngo ngo hari umuntu ngo wibye igiti mu mujyi mu munsi umwe akaba yabonetse ndetse gute ni gute umuntu ashobora kubura akamara umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka ine atari yaboneka ijwi rya amerika ruhamya we karame karame ubu ndahano bita kibagabaga niho ndi mu kazi Eh, Igitekerezo ubu cyangwa- ari mu Rwanda, reka byiyongereho mu rwanda yeee yewe hari inyunganizi cyangwa ibintu bishatse kumubwira tekera abasore cyangwa tukiri batoya twagiye gushaka ubuzima muri kenya kugeza turi abana icumi mu icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga n'undi kuko arahakora kisumu airport Kisumu Iwabo Airport.
batanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu n'ubu ngubu barayatanga rwose ababwira umuntu yarabuze ariko ntabwo ati uyu ni umupuranto aha n'aha yanze kubyemera ikindi mu- wenda mugiye nagize amahirwe kuko hari ibyo nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abarimo kwiga segonderi aho ngaho muri kenya bitewe n'iki nko gushaka nyine ubuzima akagenda bikanga akiga segonderi cyangwa kaminuza nanjye kuko wenda nari ngiyeyo bitewe n'ubushomeri umuntu umuntu ariga mu ishuri ye bikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bikanga twagiye kuri kuri izo mpamvu nanjye nageze aho kuko nanjye burete ya leta ndagaruka mu rwanda ndiga benshi rero bashobora kuburi- kuburirira gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko ba- ba- bameze nge ntwaye ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho nkibonera Eh.
hari umwe arimo kwiga hari uri wiga university of nyamasariya polytechnic aho ngaho nta- nta- ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiwe irengero none se ubwo ababye- niko ruhamya ruhamya none se wowe nimba uzi aho bari ubwo abo babyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa babatelefone ko telefone zogeye cyane Byara- baheze aho ngaho gutya aba- ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu njye narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera Mm.
noneho hari ibintu byo kubura netiwaka kuko uku akaguhamagara netiwaka za- ya- yavaho kuko nza- nge turavugana isaha ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko bo ntibashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire ngo bashaka no kundega ngo ngaragaza ahantu abana bari ariko harimo aba- ababyeyi batagira gutyo baka- batabyemera muri babiri harimo abatabyemera yuko abo bana babariho ye hari icyo ushaka kongeraho hari icyo nshaka kubaza umutumire Yego.
Ese ni iki yasabiribu kugira ngo abo bantu ba- bari irengero bashobore kuba baboneka ye urakoze cyane ruhamya yego nawe nawe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nuko umutumirwa rero nohereze habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise Eh, namwumvise kandi ndamusuhuza cyane ah, rwose ndumva asa- ashaka kuzana cya cyiza ariko kiraza amatsinda nagira ngo rwose ruhamya mubwire yuko ah, yewe ah, i- urwo rugero atanze ni urugero ni urugero rwe rwose azi ariko nawe ndi gutanga urugero nzi nge ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu be- na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye ah, ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero ni- ni- n'ibura rya- ry'abavandimwe banjye
Murakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro cyerekeye ikibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda. Aho ni naho turangirije ibiganiro byacu byo kuri ino saha tubibutse ko uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza umukenyezi ku isi eh, mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hose bariko barawuhimbaza mu bice bitandukanye twizere ko umukenyezi kuri uno munsi yawuhimbaje kandi wamuguye neza tubahamagarire rero kubandanya mwumviriza ijwi rya amerika no gusoma amakuru yacu site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu bari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye